dem say kabiyesi don already um dey do the naming ceremony for olori ashley pikin um yes so i know say you dey wonder too shey no be the pikin wey dey never find di identity wey dey say person call kabiyesi for phone dey tok matter. um yes na the pikin the double crown prince eh. welcome back to my youtube channel my wonderful people hope you are doing very well if na the first time you dey join us for this space we say welcome o oh. Now here now they drop all the hot hot aproko about waiting the sup for inside the palace of ife as they hear them now so we bring us straight to now don't forget to subscribe to the channel turn on the bell notification so you get notified when we drop videos no also forget to drop your comments beg you, comments with respect no disrespect to the royal family beg you, and also like our video and to all subscribers we say thank you very much we appreciate you una they try well well hmm. omo no be small matter o dem talk say kabiyesi don already say e wan do di child um naming ceremony for olori ashley pikin and before kabiyesi come to dis decision say plenty plenty pipo put mouth inside dis matter wey convince kabiyesi say ah take your time do dis thing. now dey say im papa bin tell am too say e no make sense say you go just um say you no go do this child um, naming ceremony e no make sense at all for the child sake yes olori ashley fit dey on the wrong side what of the, um, pikin innocent pikin wey dem born come world in case you just dey join us for the first time make i elaborate small on the matter make you for understand olori ashley born pikin uh, on the third of this month she gave birth to a baby boy who she announce say na di uh. Um, double crown prince now this baby boy wey she born matter don dey rise for inside where the boy dey because olori ashley dey london born dis pikin and during the time wey she carry dis belle nobody know say she get belle she no even dey pregnant before she comot from the country from wetin people see with their own eyes only for them to just hear say olori ashley born pikin They no even dey aware say she carry belle or anything like that. even his her co-wives dey surprised she say na only kabiyesi na im dey her so like that, like that, e come be like say e dey shock some people. hmm. E come be like say she no understand o on top the matter wey dey still dey talk na if they don dey get kabiyesi come dey get score one person dey call kabiyesi dey explain say na him be the sperm donor wey donate sperm give olori ashley wey she take born her pikin in as much as say olori ashley don dey tok say if she catch the person wey dey make that kind false accusation say she go deal with am When he come um, nigeria she don already dey threa ten di person but still on still the person uh, don talk wetin e talk. and that kind talk don put kabiyesi for inside thoughts e don dey think plenty plenty things. before kabiyesi was happy that olori ashley don born pikin but after kabiyesi don get that kind call come dey hear plenty plenty things with him other wives wey dey tell am other things too kabiyesi come dey do rethinking come dey wonder whether na the right decision make e still welcome dis pikin before dna test mm -hmm. after na so olori tobi philip dey enter back palace after she talk say if she come back palace say she go do the dna test wey she go do suppose do she no still do am till now and don't olori ashley don already dey talk to say eh, anything wey dem want make she do she go do once she come back nigeria but then how we wan take know say you no go act like olori tobi philip na be another question so kabiyesi bin don already dey get double mind about all dis kain tins but dem say as kabiyesi papa don put mouth inside di tok queen nomi sef don even put mouth inside di matter too say make kabiyesi no do like that, make e no reason am say make kabiyesi try understand say this pikin no really do anything The child dey innocent the pikin no follow for the problem say make e no go add problem of im mama to am say if this pikin no come get name maybe in the future say children im age go fit use am turn am dey fit use am dey cause the pikin so e no make sense so make kabiyesi reconsider wetin e dey plan so like that, like that. now e don make KBS. don already decide say e go do the naming ceremony for the child wey olori ashley born na be the one wey bin dey on top like that, like that. hmm. pipo don dey tok say make KBS dey careful o This one wey e don dey do naming ceremony for pikin wey we never sure of what if just what if this um, olori Toby philip decide to act like sorry olori ashley decide to act like olori Toby philip in as much as say now she don dey whine mouth say if she come back the country she go do anything wey they want make she do she go prove everybody wrong if you say make she go hundred thousand places to go do dis thing dna test say she go gree say her pikin na kabiyesi get am what if when she come back now di story go end like the other one she go enter palace come relax she no go gree do am again after she don already enter just what if na people don already dey consider too but we just hope say na just the what if now e go end say olori ashley no go do dat one make dey for confam am but kabiyesi don already dey plan di child education sorry child naming ceremony e don already dey do di child naming ceremony na plenty plenty party na dey run for inside di palace of ife as kabiyesi no dey fit um, say no to queen naomi as queen naomi don already tell am say ah e no good children na blessings from god eh olori ashley fit do you dis one do you dat one but di pikin dey innocent wetin di innocent child do you what if dis pikin later you do dna test and na your pikin how you wan take react how you wan take come do so it's not better to just prevent wahala carry the pikin come back to the palace when the time reach for that one we go know how we wan take do am so like this na kabiyesi don already do the naming ceremony for on top the pikin head so that the matter go rest e don already do am people don come eh, palace of ife come celebrate plenty plenty dance The olori sef come outside o mm, olori miriam olori ronke olori temitope and eh, Toby philip be like say eh, olori lizzie no been dey around na we con dey hear story later say she bin run comot from inside palace That particular day, she used the opportunity to take Japa because she don't really tire for inside palace. But Kabiyesi never really gree her make she go because of say she dey assist Kabiyesi in plenty plenty ways. But that day be like say na the perfect opportunity as everybody dey busy dey concentrate on the naming ceremony wey dey dey do for palace, dey eat, dey jubilate, all the servants and security go dey flex. E use that opportunity take comot for inside palace. Though Kabi Yesid already sent me, they go bring her back because you know what made people find out this kind of thing. But still and still, they don't already do the main ceremony for Olori, Ashley Pikin. Can they wait me the child come back to the country, make we know waiting could be the next option. Don't forget all the story where the carry come here they all alleged information as gathered from the internet because i know they stay for the palace of ife Now here say i hear them, I say ah make i come gist na as i see am for internet so e no make sense say only me go come see say ah this kind thing dey happen and i know say una dey like know wetin dey happen too i come keep am to myself because they don already do this child education child um, naming ceremony wey they would do for olori um, ashley pikin so i say make i inform una to make una that way say e don already happen for inside the palace of ife again no forget to drop your comment whether you make you talk whether you think say this one wey kabiyesi do na na the right decision abi you think say na wrong one him do the right thing by bringing in the child abi na wrong thing to bring in the child without doing the needful no also forget to like our video.